turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika i kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda naho turi kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda i kisoro ikaze amakuru muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe abajeje umutekano mu burengerazuba bw'u rwanda bemeza ko abasirikare bikekwa ko ari aba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baraye binjiye ku butaka bw'u Rwanda biba inka z'abanyagihugu bo mu murenge wa Busamamana.
Abantu baje ku nka z'umuturanyi baza bavuga rw'abakongomani iringara baje kuzitwara zose zari inka umunani. Umuboyi yabashije kubona yabonyemo uwari wambaye umwenda w'ingabo za Kongo.
uyu ni umwe mu babanyi w'umunyagihugu wo mu murenge wa busamamana ari mu bibwe inka muri gisata c'impunzi abakobwa b'abarundikazi batwara inda batarakwiza imyaka yo kubaka babandanya kwiyongera turagendera ikambi ya mahama nayo mu hirya nino ku isi amerika yatangaje umuntu wa mbere yanduye ibihara vy'inkende ivatikano naho umwungere wa ekleziya katolika papa francisco asaba makungu kurimbura nimba israel iriko irakora ihonyabwoko ry'abanyepalestina tubafitiye n'amakuru ya sport musangwa ikaze nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru yacu tuyahereye mu y'intambara ya hezbollah na israel umuvugizi w'umurwi wa hezbollah yaguraye aguye mu gitero israel yagavye muri libani ejo kwa mungu umwe mu bategetsi ba hezbollah yatanze ano makuru ntashime ko amazina yiwe atangazwa yavuze ko mohamed afif yiciwe hagati mu gisagara co mu rwa mukuru wa libani i beirut mohamed afif yatanguye kuja ahabona cane mu kwezi kw'icenda inyuma y'igandagurwa rya hassan nasra yahoze atwara hezbollah hezbollah umenyesha amakuru y'itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika ap yashitse mu kibanza mohamed afif yagandaguriwemo ejo kwa mungu yavuze ko yahasanze ibiziga vy'abandi bantu bane n'abandi bane bakomeretse nyuma y'ico gitero abanyagihugu babonetse mu mabarabara y'umurwa mukuru wa libani bahunga ntaco israel iratangaza ku vy'igitero caraye gihitanye mohamed afif avugira hezbollah mu gihe ibitero vy'ingabo za israel muri libani biriko bitera vyegereza uburaruko bw'ico gihugu israel yasavye abanyagihugu baba mu bisagara birenga cumi biherereye mu buseruko bwa libani gukinjura hagati aho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri libani nabwo buvuga ko abamaze guhitanwa n'ibitero israel ibandanya kugaba ku butaka bw'ico gihugu aho iri mu ruhigi rw'abarwanyi ba hezbola barenze ibihumbi mirongo itatu na bine abataye izabo bakaba barenga umuliyoni umwe n'ibihumbi amajana abiri ibitigiri vy'abarwanyi ba hezbola bamaze kwasiga agatwe ntibizwi ku ruhande rwa israel na naho ibitero vya hezbollah bimaze guhitana abagera kuri mirongo irindwi na batandatu aba bakaba barimwo abasirikare mirongo itatu n'umwe abataye izabo ni ibihumbi mirongo itandatu tukivuga rero ku vy'intambara israel ihanganyemwo n'impande zitandukanye umwungere wa ekleziya katolika papa francisco asaba makungu kurimbura nimba israel iriko irakora ihonyabwoko ry'abanyepalestina ikinyamakuru la stampa co mu butaliyano kibivuga cishimikije tumwe mu duce tw'ibiri mu gitabo ca papa francisco kigiye gusohoka vuba ku bwa la stampa muri ico gitabo umwungere wa ekleziya katolika papa francisco agira ati abahinga benshi bemeza ko ibibera muri gaza bikwije ibisabwa vyose kugira ngo vyitwe jenoside tubwirizwa gukora amatohoza yimbitse kugira ngo vy'ukuri tumenye ko hisunzwe amategeko n'insiguro itangwa y'ibiranga jenoside ibera muri Gaza ari jenoside igisirikare ca israel ntaco kiravuga ku majambo ya papa francisco akatari gake muri kahise yamara cumvikanye camirira kure abacagiriza ko kiriko gikora jenoside y'abanyepalestina n'ubwa mbere umwungere wa ekleziya katolika avugiye ku mugaragaro ijambo jenoside y'abanyepalestina kuva intambara ya israel na hamas yaduka mu kwezi kw'icenda ariko hari abemeje ko yise intambara yo muri gaza jenoside vatikani ico gihe yarabibeshuje ivyo papa francisco yavugiye mu gitabo kigiye gusohoka vyafashwe nk'ikibi idasanzwe bivanye n'ingene ekleziya katolika ikunze kwirinda kugira ico ivuze ku matati mpuzamakungu amajambo papa francisco yavuze ni nayo akarije cane avuze kuva intambara ya hamas na israeli yaduka mu kwezi kwa cumi na kabiri ko mu mwaka uheze afurika y'epfo yitwariye israeli muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi ivuga ko iriko ikora ivyaha vya jenoside muri gaza mu kwa mbere umucamanza mukuru wa cpi cour penale international yaciye adegeka israel kurimbura niba abasirikare bayo bariko barakora ivyaha bagirizwa iyo sentare ifise icicaro muri hollande ntiravuga nimba yasanze ivyo vyaha israel iriko irabikora canke itariko irabikora abajejwe amagara y'abantu muri amerika batangaje umuntu wa mbere yanduye ibihara vy'inkende uwanduye no muri leta ya california iri mu burengero bwa amerika igisata kijejwe amagara y'abantu muri iyo leta cavuze ko uwanduye yahora mu rugendo mu karere ka afurika y'ubuseruko yanduye ariko avurirwa mu buraruko bwa leta ya california ico gisata nticavuze igihugu co muri eac uwasanganywe ubwandu yahoramwo cavuze gusa ko ariko aroroherwa kandi ko amahirwe y'uko atabandi yanduza ari menshi abatanze amakuru bariko bararondera abo bahuye mu ntumbero yo gukinga ko ubwandu bwoba bwamuvuye ko bubandanya guhererekanwa hambavu ya amerika ibindi bihugu bimaze kuvugwamwo abafise ubwandu bavanye muri afurika y'ubuseruko ni ubuhindi suwede tayilande n'ubwongereza ishami mpuzamakungu ry'itahamagara abantu ku isi oms mu mfunyapfunyo rikavuga ko ubwandu bw'ibihara vy'inkende busa n'ubwagabanutse muri rusange kuva mu kwezi kwa cenda abanduye barenga ibihumbi bitatu n'ijana aba bagwiriyemwo abo mu burundi uganda na repubulika ya demokarasi ya kongo oms naho yemeza ko ubwandu bwagabanutse mu bihugu bitandukanye birimwo kongo yafatwa nk'ikirindiro gikuru c'iyo ngwara haracakenewe incancu nyinshi kugira ngo ico kiza gituzwe burundu ikigo cdc kijejwe kurinda no gukumira ingwara kivuga ko kongo ubwayo yonyene ikeneye incancu zigera ku miliyoni zitatu muri rusangi ibindi bihugu vyose vya afurika vyavuzwemwo ivyo ngwara bigakenera imiliyoni indwi z'incancu igihugu cabangamiwe cane n'ubwandu bw'ibihara vy'inkende ni repubulika ya demokarasi ya kongo kigakurikirwa n'uburundi ijwi rya amerika aya makuru yose agezweho hirya nino ku isi n'ayandi muheje kumva mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vowa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni vowa radio yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika nongere ndabaha ikaze nshuti bakunze ibijwi rya amerika perezida w'u rwanda paul kagame atangaza ko biteye impungenge kuba muri ino myaka hari abantu bacicwa bakizira uko bavutse yevuze ejo kuwa mungu agarukwa ku iyicwa ry'umucikacumu wa jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda wo mu karere ka ngoma mu burasirazuba bw'ico gihugu aheruka kwicwa urw'agashinyaguro umuvyeyi w'imyaka mirongo itandatu n'itandatu aje yiyongera ku bandi batanu bamaze kwicwa kuva mu kwezi kwa munani kuno mwaka ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Asumta Kabuyi i Kigali mu Rwanda.
Urupfu rw'umubyeyi witwa Nduwamungu Paulina w'imyaka mirongo itandatu n'itandatu y'amavuko warokoze jenoside yakorewe abatutsi mu igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane rwamenyekanye mu mpera z'iki cyumweru dusoza umuyobozi wa yibuka ku rwego rw'igihugu dr gakwenzire filibert mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika yagaragaje ko nyakwigendera yishwe n'abantu batahise bamenyekana kuwa kane tariki ya cumi na kane z'uku kwezi kwa cumi na kumwe perezida wa yibuka avuga ko urupfu rwa nyakwigendera basanga rufite nk'isano n'ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje twasanze uriya mubyeyi akirokoka yagize ubutwari bwo kuguma hafi y'aho yarokokeye ibibazo rero by'itotezwa byabanje kugaragara kuri uwo mubyeyi mu gihe cya gacaca hakajya hagenda humva ko ibintu byo kumurenguriraho amagambo ko bazamugirira nabi ejo nawe ku itariki cumi n'eshanu nibwo twumvise urupfu rwe kugira ngo urokoke jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane nyuma y'imyaka mirongo itatu wicwe ruriya rupfu urupfu rw'agashinyaguro kandi bigaragara ko bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside yahagaritswe hashize nyine iyo myaka navuze twarwakiye rwose n'umubabaro n'agahinda kenshi urupfu rwa nyakwigendera rwamenyekanye mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki ya cumi na gatanu nyuma y'uko bamwe mu baturanyi be bamushakishije bakamubura umuyobozi wa ibuka mu karere ka ngoma biseruka omar avugana n'ijwi rya amerika yavuze ko ubusanzwe uyu mubyeyi yari atuye umurenge wa rukumberi ko yari asanzwe abana neza n'abaturanyi be gusa avuga ko batewe impungenge n'urupfu rubi yishwemo perezida wa ibuka mu karere ka ngoma biseruka omar yabwiye ijwi rya amerika ko kugeza ubu batarabasha gushyinguranya kwigendera kuko ibice by'umubiri we abamwishe babitandukanije urumva bamuciye umutwe umutwe barawujyana hari igihimba gusa nyine igice cy'epfo gusa umutwe ntabwo turawubona bigaragara ko rero nyine babikoze nyine ari ibintu bifitanye isano nyine no gukomeza nyine kwica barokotse jenoside nk'uko mubibona biri kugenda biba mu gihugu hose urabona umwuka umeze ute birumvikana abantu bafite ubwoba cyane cyane aba badamu b'abapfakazi baba bonyine uretse nabo n'abandi bose nyine urumva ubwoba ntibwabura nyuma y'imyaka mirongo itatu ishize jenoside ihagaritswe hanyuma babona ko hari na gahunda nyine y'ubumwe n'ubwiyunge yabayeho abantu batanga imbabazi byabangamira ubumwe n'ubwiyunge bikomeje gutya umuryango wibuka uvuga ko ubwicanyi bwibasiye abarokotse jenoside yakorewe abatutsi butabereye aho muri Goma gusa kuko hirya no hino mu gihugu hamaze iminsi humvikanye abarokotse jenoside bagenda bicwa kugeza ubu ibuka ivuga ko imaze kumenya abagera kuri batanu biciwe mu karere ka karongi mu burengerazuba bw'u rwanda mu karere ka kamonyi mu majyepfo y'u rwanda ndetse no mu karere ka ngoma mu burasirazuba bw'u rwanda ubwo yasozaga inama y'umuryango unity club ni umuryango ugizwe n'abayobozi bari muri guverinoma n'abayihozemo ndetse n'abo bashakanye uyu mukuru w'igihugu yumvikanye avuga kuri aya marorerwa ubu muri mwaka ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane muri uku kwezi turimo umuntu akazira icyo ari cyo cyangwa icyo abandi bazize mu myaka yashize tukicara aha tukabyemera tukabitwara nk'aho ariko bigomba kugenda ntabwo ariko bigomba kugenda ntabwo ariko bigomba kugenda muri ba bandi bari bakwiye kuba bafite icyo bashaka kuba bafite ubushake ndetse bafite uburakari bwo kuvuga ngo ibyatubayeho mu mateka ntibizasubire ntabwo bikwiriye abarokotse jenoside batuye rukumberi mu ijwi rya perezida wabo ngo ubwoba bwongeye kuba bwinshi nyuma yo kubura mugenzi wabo ibuka ivuga ko inzego zishinzwe iperereza zigikomeje gushakisha abishyuye umubyeyi nduwamungu pauline kugeza ubu ibuka ivuga ko abantu babiri bakekwaho uruhare mu rupfu rwe aribo bamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribu asumta kabuyi ijwi ry'amerika i kigali asumta kaboyi urakoze tukiri mu rwanda abajeje umutekano mu burengerazuba bw'ico gihugu bemeza ko hari abasirikare bikekwa ko ari abarepublika ya demokarasi ya kongo binjiye ku butaka bw'u rwanda mu ijoro ryo kuwa gatandatu buca ari kwa mungu biba inka z'abanyagihugu bo mu murenge wa busamamana umenyeshamakuru wacu gloria tuyishime yanyarukiyeyo adutegurira ino nkuru mu butumwa bugufi SP Kwizera Karekezi Bonaventure umuvugizi wa polisi mu ntara y'uburengerazuba yatwandikiye yagize ati abantu bataramenyekana bibye inka z'abaturage aho amakuru dufite avuga ko bazambukije mu gihugu cy'abaturanyi andi makuru turacyayakurikirana ngo tumenye uko byagenze icyakora abaturage bo muri aka gace bo bavuga ko ibi byabaye ahagana mu masaa yine n'igice z'ijoro aho abatuye muri aka kagari ka busigari bavuga ko batewe n'abantu bari bambaye imyenda ya gisirikari iriho ibirango bya FRDC uku niko uyu muturage utuye muri aka gace ntabareshya yabituganirije ku murongo wa telefoni abantu baje ku nka z'umuturanyi baza bavuga rw'abakongomani iringara ubwo ko amajwi yari menshi umuturage yagize ubwoba arirukanka inka azivamo ariko baje kuzitwara zose zarenga umunani yirutse kubera ubwoba ariko mu bo yabashije kubona yabonyemo uwari wambaye umwenda w'ingabo za kongo izi nka umunani zari z'abantu batatu bo muri aka gace ni iz'abantu batandukanye harimo umuturage witwa gakuru arufonsi uwitwa muhabwanimana jafeti n'uwitwa nyiraneza izo nka zari mu mudugudu wa bisizi akagari na kabusigari umurenge nyine ni uwa cyanzarwe ntabwo zari mu mupaka uretse ahantu zari ziri naho umupaka uri harimo intera ijya kuba nk'ibirometero bibiri cyangwa se kilometero n'igice ugenekereje barenze umupaka binjira ku butaka bw'u rwanda twaganirije gakuru alphonse umwe mu bibwe inka hatubwira uko byamugendekeye batwibye inka batwibye nk'umunani ariko tumaze kubona rimwe n'icyayi ni ebyiri zimaze kuboneka ngo turacyakurikirana amakuru turi kugira ngo dukurikirane hari abinjiyemo hirya bari gukomeza kugira ngo bifashe kureba mu bishyamba byabo muri congo turamenya uko bimeze nga nyuma ya saa sita bazisanze mu mupaka zijye ziri mu mupaka w'u rwanda na congo niho zari zimaze niho yari imaze kugera niba yari yananiwe kubera ko nta nubwo zavaga aho ziri buriya yananiwe kugenda mu busanzwe mu murenge wa cyanzarwe mu karere ka rubavu hakunze kumvikana urubyiruko rw'abanyarwanda rwishora mu mitwe yitwaje intwaro yo muri repubulika demokarasi ya kongo ari naho aba baturage bibwa inka bahera bavuga ko batazibwe n'abatabazi ahubwo ari abo bari basanzwe babana hari uwo nabonyemo yari yambaye imyenda ya kongo y'abasirikare ba kongo n'ikirango nanakibonyeho ngo banyitaje ariko turi gutekereza yuko hari abahungu bageza bava mu rwanda bakagenda muri za kongo bakigira umutwe w'abazarendo abo nibo bajyaga baza bagasereza ngo mu rwanda nk'ahantu hari amatungo muri ubwo buryo kuko baba bazi kariya gace k'iwacu bagakorera amakosa muri ubwo buryo abaturage basaba by'umwihariko ko ingabo z'u rwanda zibarindira umutekano zakegera imipaka kugira ngo zikumire ubugizi bwa nabi
kugira ngo umutekano ukomeze kuboneka sirikare nuko bajya bacuma nabo bakegera hafi y'umupaka ku buryo hagati y'aho turi bo baraba begeye hafi twebwe tugasigara inyuma yabo bakegera hafi bazitiye uwo mupaka niho birushaho kutubera byiza ubwo rero bagiye bo bakegera umupaka twebwe tukabamo hagati bizarushaho kugira umutekano umuyobozi w'akarere ka rubavu murindwa prosperi yongeye gushishikariza abaturage kwimakaza irondo ry'umwuga kugira ngo bakumire ubugizi bwa nabi bw'ababa buturuka muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage turabasaba icya mbere kiruta ibindi byose ni amarondo kumenya ko uburinzi bwabo n'ubw'imitungo yabo buri mu nshingano zabo n'ubundi amarondo akora amarondo atanga amakuru amarondo akumira akurikirana ibintu bitaraba ayo marondo niyo dukeneye bigaragara ko abantu bapanze irondo nabi ntabwo abantu bashobora gupanga irondo ngo bibagirwe ahantu hari umutungo nk'uriya ibyo biba bimeze nk'amarondo y'umurimbo gusa y'umuhango gusa rero hashobora kuba irondo ryagiye kure cyangwa se ritapanze ngo rigabane uduce rirakurikirana neza ikibaya cya kongo gihana imbibi n'u rwanda kirimo ingabo za kongo zivanze n'iza fdr na wazarendo ariko bivuga ko imibereho yabo atari myiza ari naho bahera baza kwiba ibibatunga mu rwanda kuba ingabo za frdc zaza kwiba inka mu rwanda ni ibintu byabayeho no mu bihe bitandukanye muri bibiri na makumyabiri na kabiri umusirikare mu ngabo za repubulika ya demokarasi ya kongo yarasiwe ku butaka bw'u rwanda mu mudugudu wa cyamabuye akagari ka rusura umurenge wa busasamana muri aka karere ka rubavu mu gace gakunze kunyurwamo n'abarwanyi ba fdr byaje kumenyekana ko uyu musirikare wa kongo yarimo yirukanka ku bana bari baragiye intama ashaka kuziba abasirikare ba frdc binjiye mu rwanda mu mezi abiri ashize bashaka kwiba inka mu kagari ka rusura mu mudugudu wa kageyo barateshwa gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu ejo rya amerika turacabandanya n'amakuru yacu y'uno munsi mu gisata c'impunzi ibitigiri vy'abana b'abakobwa b'abarundikazi batwara inda batarashikana imyaka yo kubaka bibandanya kwiyongera mu ikambi ya mahama iri mu rwanda muravyumva mu nkuru bimenyesha amakuru wacu thierry ndayishimiye ikambi ya mahama iharugwamwo abana b'abakobwa n'abahungu batarashikana imyaka cumi n'umunani barenga ibihumbi mirongo itatu na bibiri nk'uko ubushikiranganje bujejwe impunzi minema bubitangaza muri bo benshi mu bakobwa barakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina bigatuma batwara inda z'indaro ijwi rya amerika ryavuganye n'abana b'abakobwa bakorewe iryo hohoterwa bagahava batwara inda anavuga ko inyuma yaho bamaze kubatwaza inda ibyabo babashurashuza baba babemereye birimo kuzobafasha biba biheze ugasanga ubuzima bubi kuri bo buratanguye agira inama abandi bana bagenzi we inyana bahanura batubaho nyine bababeshya byo bababeshya ntabwo ari bari byo nyine babe bareka nyine babirinde Ivyo kandi bishika no ku bavyeyi babo bana baba bavyariye iwabo kuko baca bagira ingorane zo kurera abana benshi kandi ata bushobozi bafise uyu muvyeyi afise umwana yakorewe ayo mabi ikibazo ubu nicyo ndagifite cyane gutunga nawe wewe kubera aba ari umwana ntari byo batekereza neza ngo arebe n'ingene bigorana umwana nicyo ndamugura isabune umwana nicyo ndamugura imyenda anyibutse asanga nkunda umwanya wose ngo kuntereke ntayo ntayo urumva ibintu byose ni ntabyo ni ntabyo twavuganye kandi n'abandi babyeyi babyeyi bo mu kibano ngaho mu ikambi batubwira ko ubuzima bw'abana b'abakobwa bayibamwo butorohewe kuko bakorerwa amabi menshi uyu mukenyezi avuga ko hakwiye gukomeza inyigisho zishimikiye ku mabi ashingiye ku gitsina baba ababyeyi bakamenya inshingano zabo ku bana ndetse n'abana bakigishwa cyane batarahura n'iryo sanganya ku bijanye n'uko abo bana b'abakobwa baba bahohotewe bafashwa mu makambi atandukanye n'uko bigishwa twavuganye n'ishamwe plane internationale rwanda ryitaho abana baba mu makambi y'impunzi hirya no hino mu gihugu alice bumanzi ashinzwe porogaramu y'ubuzima bw'imyororokere ku bana b'imiyabaga muri iryo shirahamwe dufite pariti y'abakansara ibafasha mu kubumva kumva ibibazo bafite tukagira noneho n'inyigisho dutanga kubigisha tukabaho cyane no kubaha amahugurwa ko ibyo bintu bijyanye no gusobanukirwa ihohoterwa n'uko bagomba kuryirinda no kumenya cano za ripotingi ku wahuye n'ikibazo abaserukira ubushikiranganji bwitaho impunzi mu ikambi ya mahama abo basaba ababyeyi gukurikirana abana babo hakiri kare kuko umwana w'impunzi ategerezwa kubaho nk'uwundi wese vuga neza andre aserukira minema muri iyo kambi turongera kwibutsa ababyeyi ko umwana yitabwaho kugera ku ibitigiri by'abana b'abakobwa bakorerwa amabi bibandanya byongerekana nk'uko bivugwa n'ishirahamwe plan internationale rwanda rikurikiranira hafi ubuzima bw'abana mu makambi no hanze yayo ariko nta bitigirinya izina babashije kuduha by'abamaze gukorerwa ayo mabi ikambi ya mahama icumbikiye impunzi ziva mu bihugu indwi bitandukanye ivyo navyo ni uburundi congo eritreya afuganistani yemeni sudani na etiyopiya Thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika mu ikambi ya mahama mu karere ka kirehe mu burasirazuba bw'u rwanda
ijwi rya amerika umwanya n'uw'amakuru y'imikino na sport turahera mu rwanda uno munsi kuwa mbere niho bimenyekana nimba ekipe y'ico gihugu y'umupira w'amaguru iza kuronka itike yo kuzoja mu gikombe ca afurika c'ibihugu canke urugendo rwayo ruza guhera uno munsi kuwa mbere jean claude munyandinda arabitubarira guhera saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ku isaha y'i kigali haratangira umukino wa nyuma mu itsinda rya kane mu rugamba rwo gushakisha itike yo kuzerekeza muri maroke mu cyiciro cya nyuma cyo guhatanira igikombe cya afurika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru dusanze hari ngombwa ko turate amavubi ukuntu yavutse n'ukuntu yabyirutse oh oh ishobera amavubi y'u rwanda arahura na kagoma z'indashyikirwa za nigeria kuri stade mpuzamahanga ya godswill akpabio mu mujyi wa uyo uherereye muri leta ya akwa ibom muri nigeria ku ruhande rumwe nigeria yamaze kwibonera itike ya kan naho ku rundi ruhande u rwanda rukaza gukina rurwana no kubona amahirwe ya nyuma ari kure nk'ukwezi umukoro wa mbere w'umutoza frank spitler w'amavubi ni ugutsinda nigeria mu rugo byatuma u rwanda rugira amanota umunani mu mikino itandatu kubona ayo manota nabyo ntabwo biba bihagije kuko icyifuzo cy'u rwanda ni uko ikipe y'igihugu ya libya yatsinda ikipe y'igihugu ya Benin mu wundi mukino wo muri iri tsinda rya kane kuri bamwe mu bakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu Rwanda barasanga icyo cyifuzo ari nka za nzozi z'umuntu w'umukene cyane ngo kuko iyo ikipe igezeho itega amakiriro kuri mu nsindire ibyayo biba byageze iwa ndabaga icyizere cy'abakunzi b'ikipe amavubi cyo kwerekeza muri kane muri Maroke cyarushijeho kuyoyoka kuwa kane cyumweru gishize ubwo yatakazaga amanota atatu kuri stade amahoro i Remera nyuma yo gutsindwa na Libya igitego kimwe ku busa icyo gihe abafana batashye bacitse intege amaganya ari yose kuri amavubi ntako atagize yagerageje gusa ni kwa kundi wenda futuboro nyine umupira widunda ariko nta nubwo wenda Libya yaturushije gusa ni kwa kugira amahirwe make cyane na kiriya gitego kibaye kiratunguranye mu buryo bugaragara ntabwo rwose baturushije gukina umupira ndababaye cyane pe ndababaye byembeyi ukuntu byagenze ntako batagize ntako batagize bagerageje abari abatipe bacu baraturaburije kandi urabona bazahura na nigeria kugira ngo bazayitsinde biragoye twihebye kabisa gutsinda gutsinda biragoye bikubiye gakeya kabisa ubu batashye nyine n'ibihangana gusubira muri afcon biri kure nk'ukwezi ndahendahenda amahirwe yanjye ariko akanga kunsekera muri iri tsinda rya kane mu majonjora yo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya afurika cy'ibihugu nyuma y'imikino itanu kuri buri kipe ku mwanya wa mbere hari nigeria ifite amanota cumi na rimwe iyi kipe yamaze gukatisha itike yayo ku buryo mu mukino wayo n'u rwanda iba iharanira gusa kurengera ishema ryayo bene iri ku mwanya wa kabiri n'amanota arindwi u rwanda rukaba urwa gatatu n'amanota atanu ikipe ya kane ane ya nyuma ni libiya ifite amanota ane tukiri umupira w'amaguru ejo bundi kuwa gatandatu mu ikipe ya rayon siporo hatowe abayobozi bashya ni nyuma y'uko uwari umaze imyaka ine ayobora iyi kipe kapiteni wavuye ku rugerero uhagararira mu ngabo z'u rwanda jean fidel uwayezu yeguye ku mwanya we mu gihe n'ubundi manda ya komite yari ayoboye yari iri hafi kugera ku musozo mu matora yabaye hashyizweho urwego rw'ikirenga n'urwego rwa komite nyobozi ku birebana n'urwego rw'ikirenga rw'umuryango wa rayon siporo watorewe kuba perezida warwo ni paul muvunyi ku mwanya wa visi perezida w'uru rwego hatowe emile rwagacondo abdala murenzi atorerwa umwanya w'umunyamabanga hatowe kandi abajyanama batandatu b'uru rwego rw'ikirenga rw'umuryango wa rayon siporo bose uko bangana bakaba barigeze kuba ba perezida b'iyi kipe abo ni paul ruhamyambuga valence munyabagisha theogene ntamaka charles ngarambe sadate munyakazi na jean fidel uwayezu muri komite nyobozi ya rayon sport football club watowe nka perezida w'ikipe ni tadeo twagirayezu ku mwanya wa visi perezida wa mbere hatowe prosper muhirwa visi perezida wa kabiri aba roge aimable ngoga patrick rukundo yatorewe kuba umubitsi naho ku mwanya w'umujyanama hatowe denis gacinya jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali jean claude munyandinda urakoze cumwundira tubandanirize mu burundi ibitigiri by'abakobwa bitabira urukino rwo gusiganwa ku makinga muri ico gihugu biracari hasi cane amaze kurwitabira bemeza ko rubafasha mu kwikenura bagahimiriza bagenzi babo nabo kurwitabira ni inkuru ya mugenzi wacu desire hatungimana i kigali mu rwanda mu gihugu c'uburundi hari intara zimwe zimwe iyo babonye umukobwa anyonga igare bifata ku munwa bakumirwa aho twavuga nk'intara kama ya mugamba ariko rero hari n'izindi ntara nk'imbo kunyonga igare bisa n'ibiri mu mico yabo haba ku bakobwa cyane ku bahungu nk'igihanga muri komine ya bubanza mu burengero bw'uburundi umusore atagira igare nta mugore abona kuko ariryo risenya rikavoma hari n'izindi ntara rero nka buyenzi igare ku mukobwa si ibintu bimenyerewe cyane ariko nta gitangaza gihari kubona umwana w'umukobwa anyonga igare Emmanuel Rukundo ni umukobwa uno munsi afise ikibanza ca mbere mu bigeme mu ishyirahamwe ryo gusiganwa ku magare mu Burundi yabwijwe rya Amerika ko vyamworoheye cane kwijukira urwo rukino kuko abavyeyi biwe bamushigikiye naho benshi mu babanyi biwe batabitahura sinavuga yuko nagize intambamyi mu muryango kubera mu muryango hari hasanzwe nyene hari ikinga kandi n'abavyeyi nta n'umwe yigeze ambuza vyari sawa kandi na papa wanje yari asanzwe ajya mu mahiganwa aserukira intara byari sawa nta kibazo nigeze ngira ahubwo ngeze aho nshobora kuronka amahirwe yo kujya guhiganwa ku rwego rw'igihugu byabaye ari sawa gusa nyine mu kibano mu bagenzi barashaka nyine kuba bombuza bavuga amajambo ariko ntibyanciye intege rero n'ubu ndacyabandanya kandi ndabona yuko harimo akarusho Sengiyumva Desire Hussein umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryo gusiganwa ku magare mu Burundi yabwijwe rya Amerika ko kubona abigeme bahiganwa ku magare atari igikorwa cyoroshe namba arerekana uko babigenza kugira buke buke abana b'abigeme bitabira urwo rukino ishyirahamwe ryo gusiganwa ku makinga mu Burundi ryaciye ryegera abantu batandukanye nuvuga nti bashobora kudufasha mu kurondera abanutsi b'abigeme bashobora kuba bifuza kunyonga amakinga babikunda aho rero icyo dukora turaheza tugategura amahiganwa hanyuma iyo turonse abakinnyi tugaheza tukabigisha ayo makinga ingene bayagendera ko bakaja mu byo twakwita ko ari ka dantonema hanyuma tukabaha n'amakinga bakoresha mukaba musanzwe muzi yuko hariho n'ihimiriza ryama ririko rirakorwa n'ishirahamwe mpuzankino komite national olympique bavuga bati nimugerageze muduze urugero rw'inkino rw'abigeme ntibabandanye gusa ari abana b'abahungu aribo baboneka ko bashoboye inkino uno munsi Sengiyumva arashima intambwe abo bigeme baze gushikako haba mu mahiganwa abera mu Burundi canke mu makungu afatiye ku mahiganwa mpuzamakungu Burundi butunganya mu gihugu cose akitabirwa n'ibihugu vyinshi ati nta nkeke imbere ni heza turavye intambwe abigeme bacu bageze ko umuntu yoshima mugabo intambwe yo kubandanya n'ibyo dukora iyo iracari ndende na cane cane kuko n'umuntu yatunze ikinga mu muryango ngira murabona yuko umubyeyi kenshi bafavoriza abahungu kuko nabo bakunda gutuma bati genda uzana akahari genda uvoma amazi cyangwa ukora ibi na biriya tugashimira cyane cyane yuko leta iduha uburyo tugashobora kujya mu nkino mpuzamakungu ari nka shampiyona du monde cyangwa shampiyona d'afrique ivyo rero biratuma abigeme bandi basiye mu gihugu bavuga ati bya bintu birimwo akarusho rukundo emanuela amaze guhiganwa mu bihugu nka kenya misiri ghana afurika y'epfo tanzania ububirigi ubwongereza n'ubusuwise aremeza ko aho yavuye n'ahageze bitandukanye asaba abandi bigeme kutikumira abibutsa ko atarukino rwahariwe abahungu gusa kamunotera abandi bigeme ni uko bakunda imyuga yose batarobanuye ngo ibi ni iby'abahungu cyangwa ibijyanye n'iby'abakobwa oyaye hama ababyeyi nabo nk'icyo bahanura ni uko batobuza abana babo mu ngabire zabo baba bafise bareka bakazikoreramo kuko umuntu ntaba azi ikizomugeza kure cyangwa ikizotuma atera imbere kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri uburundi buratunganya isiganwa ry'amagare mu gisata c'abigeme rizunguruka igihugu cose rimara indwi rigizwe n'uduce dutandatu uno mwaka iryo higanwa ryitabiriwe n'ibihugu vya burkina faso sierra leone kenya uganda benin senegal n'uburundi uwabaye uwa mbere ni umukobwa yamuka muri burkina faso nayo muri rusangi ikibanza cya mbere cyafashwe n'igihugu cya kenya desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ntungaha duce tuba turabangiriye amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo ndabashimire mwebwe mwariko muratwumviriza kuri mikro no mu bihinga bw'ivyuma mwari mwazindukanye na diane nininahazwe turaza kongera mu bindi biganiro n'ayandi makuru ngiye kubatororokaniriza